na adventist world radio voice of hope. my people i salute una i welcome una come today program we don come our very first family program for here and today for the marriage matter wey we go talk we wan look the man wey love im wife the way wey jesus love the church you know say anytime wey we dey read that matter for bible many man go say e no possible to love woman like that because woman no good yes even when woman no good god say make man love him wife so we get this story about this man wey love him wife e no look the wife fault at all e love am come reach tomorrow abeg if you be man for there make sure say you put ear for this story wey we dey bring come today so now when we finish that one we go hear the word of god on prayer yesterday night pastor akaini start to dey follow us talk about prayer he don tell us wetin prayer be so today he wan tell us the different things dem wey must dey inside our life if true true we want make god answer our prayer the first one wey he go follow us talk today na faith the song wey we go take end the program say god provides as life hard reach so get faith o oh, say god e go give you wetin you need so i pray say as you go lis ten to the message wey dey the song and the word of god you sef go get faith to take trust god say hunger no go beat you my name na josephine i pray say today program go bless you in jesus name amen. my people i greet una i welcome una come our first family program especially the husband and wife dem wey dey there my name na josephine today the story wey we get na the story of husband wey love im wife the way wey jesus christ love the church before we go talk the matter make we pray our papa wey dey for heaven we thank you we pray papa say this story wey we get today so as we go talk am make you take am take touch the heart of our husband dem make you take am take touch the heart of our wife dem make you make husband love wife as jesus christ love the church and make you make wife too make dem bring body come ground respect their husband as the church dey respect jesus christ do this one for all of our marriage papa we pray in jesus name amen. so like i talk today story na the story of husband wey love im wife as jesus christ love the church. the husband and wife story wey i wan tell you so na husband and wife wey don see many things for their life. the husband before he marry as he dey play with one girl e come give the girl belle e come get pikin but e no come marry the girl even the wife wey e come marry after na girl wey e get belle give one boy born pikin but e no marry the boy so as dem two take come know each other dem be two people wey don already born with different people dem come dey play dey do friend friend come waka kuru kere waka before you know belle come enter inside This time dem come say make dem marry each other dem come marry each other e no tey the woman come get another belle e come born one time come dey dem come get people wey dey stay with dem for house one of dem na church member wey dey go school for the town wey this husband and wife dey because the church member e no really come from family wey get money e no really get money to take hire house to stay for the school so this husband and wife come put am for house na the wife na beg the husband say make we put the boy for house not knowing say the wife e dey take corner eye dey look the boy like play like play oh. one day na the woman come get belle e come born The pikin wey dem born so come dey big one day na the pikin come sick dem come carry the pikin go hospital dem come say make dem give the pikin blood dem come call the papa make e come donate blood when dem come look papa blood the papa blood and the pikin own oh, e no match madam how you waka na that time the story come come outside say the church member wey he put for house that time he dey kolobi the small boy because the woman old pass the boy he dey kolobi the small boy na e take get belle for the boy e husband na no come know everywhere come dey shake this time the church member don already finish school He don even comot for the house people say the man must leave the woman church come hear story dem come discipline dem as dem dey do for church the husband he no leave im wife He no even gree say any person get pikin for inside im house He say because na im take care of the wife plus the belle na im name dey the pikin birth certificate na im buy food na im buy pampers na im do everything The boy wey dem say dem born pikin for e no near there. e no even talk for the matter at all at all dem come dey like that. The man e quiet one day come come The woman come talk say e no dey marry the man again na e pack na e pack all the pikin dem na e pack go before we know the woman don dey follow small small boy dem dey waka for the area People talk The woman no dey hear The man e no shake e quiet one day come reach the woman come dey find money wey e wan take pay school fees e no see money na that time e come know say the husband e dey try for am the husband dey pay all the pikin dem school fees even the one wey no be him dey born for as e see say the matter don hard well well na e come say he wan come back make dem come reconcile everybody wey know dem too say the man no must gree for reconcile say god don deliver the man as the woman take im own heart, take pack comot for the marriage make the man leave am make he go make the man thank god say god don do well for am The man go see another woman marry make he no look this wicked woman wey dey sleep with other man even when he dey im husband house the husband he no talk anything He quiet one day before we look the husband don begin call people. say make dem come escort am make he go pay the diary of this im wife everybody shock which kind man be this? wetin dey do you wetin dey give you shop na all dis one everybody dey ask everybody confuse na the man tell people say the devil wey he know e better pass the angel wey he never see He say for this life to build anything e no easy if we dey look sin to take pursue people from body god for don pursue him comot for even this world because the sin wey he commit before he come be christian no be small sin he say so if god dey fit forgive him he no see why he no go forgive another person him sin my brother and my sister as you dey hear me so the man don go do introduction for the woman the first time wey dem marry because dem get belle the woman papa say he no go collect the money lie lie na im dem go registry go marry dat one wey dem dey call court marriage wen all dis wahala come dey happen wey di woman pack comot for house di papa of di woman come see say im pikin go come turn to who go marry anoda man na e come send message say make di man come now come pay di bride price wey im refuse since na true true dis man e go do di introduction wetin make me dey put dis story dey dey see man for inside dis life wey we dey now so wey fit love woman reach where the woman sleep with man for im own house all the wahala wey the woman don do this man all the pepper wey don shook for the man eye the man e still fit forgive the woman e still ready to go do introduction dey go pay diary for the woman head wetin be the message wey i dey talk for here say we see man wey fit love woman as jesus christ love the church if you read the book of hosea for bible you go see say this man na the way wey prophet hosea be na this man tell himself say im go be for this world i pray for this man make god make am prophet like hosea you wey be man wey dey hear me for there so when you drive your wife because of one sin you say the sin too heavy what if god drive you because of sin you go like am if the woman ready to change like this one now the woman say "He don ready to change He say he no go do anything like this again the man e don giam the chance i no even fit call am second chance because the chance dey don plenty but the man still ready to give the chance if every man do like this if every woman change like this na be say we no go get marriage wey dey scatter we no go see stepmother wey go come kill pikin wey e meet for house we no go see stepmother wey go take hunger beat pikin because no be born the pikin all the yeye things the way we dey see for inside our life today we no go see am so think am yourself you know say if you pray if you ask god he go give you the power to take love that your wife no matter wetin she dey do you if you pray too for that wife e go change love e dey change people. na love now na this man don give him wife The wife now don tell herself say he must change i pray make as dem promise to waka together now make god do am for dem make the waka smooth i pray too say me and you wey here make god give us the grace to take be women wey our husband go love as jesus christ love the church and as the church dey follow jesus waka make we sef follow our husband dey waka so that our marriage go reach evening in jesus name we pray amen. so my people, i trust say the story wey we talk today e touch una heart i know say many of una wey be man wey hear this story so una go dey think different things about this man some of una sef go dey judge the man now go dey talk say the man no be man but bible tell us say we still dey inside sin o oh, when jesus come die for we even we wey say we don give jesus our life so we no still dey waka for sin sometimes jesus don drive us any day when we fall for sin he go still carry us get up the same way wey jesus take love church so na so god want make every husband love him wife when husband fit love their wife like that even if the wife bad well well small small that wife must change because love dey change people because love na god we see this kind story for the book of hosea if you never read that small book before abeg go read am make you see all the love wey the prophet get for im wife wey he go marry comot for ashawo quarter i pray say god go give our husband dem the love wey jesus get for the church so that dem sef go fit love their wife well well so that the year wey dey come so we no go hear say marriage scatter na that one be our prayer for this program every day by day now make i give you my telephone number if you go like to call me talk for this matter you fit call me talk for inside the matter. our address na awro studio annex po box 84 dsc post office warri delta state nigeria i go take am again the address na awro studio annex po box 84 DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na 0906 456 6385. Make I take am again 0906 456 6385. You fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awrnigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you as you dey lis ten to the program. So now we want hear the word of God. Prayer part two. Now, Pastor Augustine Akaine, they bring con give us. I beg open your heart, make you take here the word of God. Hear the voice of the Lord, hear his voice. I bring you greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Today, and another time, we will go hear the message of hope. Now, my brother, Pastor Augustine, they bring this message of hope. As they always they do, before we start today, make we pray. Our Papa, we day for heaven. Make you speak to us. Speak your word of hope for us in Jesus' name. Amen. Today, we want to continue with our topic, prayer. And if we want make our prayer, they answer, we'll see say we go ask by faith. Faith na number one ingredient for prayer. You see, yesterday we talk about Hannah. Hannah get the faith say as they go the temple the day of Shiloh, God go hear a prayer. Many don't they pray for her. The husband don't they pray for her. But she get the faith say her journey to Shiloh, God go give her that child. And we are want take our Bible reading now from First John chapter 5 verse 14. The Bible can tell us say now, this confidence we get in God. Say, if we ask anything according to His will, He go hear us. Amen. So, the faith where you get, the trust where you get for God, be this say, if you ask God according to His will, He go hear us. So, where would they get faith from? Romans chapter 10, verse 17, can tell us, say, So, faith they come by hearing, and hearing by the word of God, oh most of us will not know to be faith Now the word of god na it make our faith strong as you read the bible you believe the bible the word of god and at this word of god go come make faith strong for our heart because god talk him, i believe am then because god say move we come come ask and because you believe say god will tell us a move we come come ask you can't go ask. We don't know how God will take answer the prayer, but we get the faith say God go answer our prayer. That's why Romans they tell us say faith If they come by hearing, no oh. hearing waiting the word of God. So as you they hear the word of from the pastor, as you they hear our message from this radio, God they tell us say our faith go they grow, and as our faith they grow, now through that you see say God go hear our prayer. In Luke chapter 17, verse 5, now the Bible can't tell us, say, the disciples can't come to Jesus Christ. They can't say, Lord, increase our faith. Now prayer be that. Now the prayer we are supposed to pray for you. Now the prayer we are supposed to pray for me. Say, God, increase my faith so that I go believe your word. Increase my faith so that I go obey your word. Because faith to come with obedience. Because if you hear the word of God, you go obey the word of God. So no wonder the disciples, for them to succeed, if Christ go away, now they can't come to Jesus Christ because they don't see Jesus Christ. They heal the sick. They don't cast out demon. They don't they multiply food. They don't turn water to wine. Now that meet Jesus Christ, increase our faith. Maybe you they hear the sound of our voice. I want to tell you, If you pray this prayer away day for Luke chapter 17, verse 5. Lord, increase my faith. My faith they weak, but increase my faith. And wait. God can tell us, as the disciples say, increase our faith. Now Jesus Christ can tell them in verse 6 of Luke chapter 17. He said, If your faith be like grain of mustard seed, the Bible say, you go tell this mountain, move, it go move the mustard seed they very small. In other words, if you believe the word of God, whether not small, you believe say now God fit answer your prayer, God say he go answer our prayer. So where your faith day? Where my faith day? No wonder Hebrew chapter 11 verse 6. He said without faith it they impossible to please God. And those where they go come God go believe that in day and I hear they reward all those where they seek am that's why the bible say faith they come by hearing and hearing by the word of god and hebrew come they tell us say without faith you no go feel please god oh no let true faith will forget get all the blessings who they ask from god and now through this faith we will get all the reward wey we want from god so faith na to believe God say it dey exist. Faith believe say Jesus Christ na my saviour. Faith believe say Jesus Christ na im create this world. Faith believe say na Jesus Christ make me dey live. Make we take for example like Job. You go to Job chapter 19 verse 25. Job lost everything. He lost his children, he lost his business, he lost his health but did job come talk everything not go frustration Now job come tell say i know say my redeemer they live that one day he go stand on the earth how job go take believe say god day. after he not lost everything maybe you don't they pray the more you they pray things they go bad Now the same thing happen to job job say i know say god they live but one day he go answer my prayer i don't know your condition i don't know what you don't they pray for like job tell yourself i know say my redeemer live that one day he go answer my prayer abraham na one person wey god speak to abraham god tell am say go sacrifice your son na him the son come tell am say papa when they dey sacrifice goat dey dey o where the goat wetin abraham come tell am in genesis chapter twenty-two verse eight na him come say god himself go provide that lamb wey we go use for sacrifice see faith He no see the goat but he believe say god go provide make i tell you Now, wait till they call faith be that so in other words if you they sick as you they pray to god believe say god go heal you as i they sleep oh, I know say when i wake up my body go improve Now, wait till be faith be that you trust god just like abraham and that's why the bible tell us say true faith men of the Bible, they subdue kingdom, they conquer kingdom. They call obtain righteousness. They obtain promises and they stop the lion's mouth. Through faith, they quench violent fire. Through faith, you go do many things. I pray, may God increase your faith. I pray, may God increase my faith. Every day, as you study the word of God, apply that word of God to your life. You see, say things go they work God go dey arrange things for your favor. God go reposition you for greatness. I pray make God reposition your life, your family, everything where they concerning you for greatness as you continue to ask God to increase your faith. Amen. Our Papa we day for heaven. I pray for all my listeners. Papa, may you increase our faith. Help us to believe your word and may your word continue to allow faith to grow in our heart. In Jesus' name. Amen. God provides, so why do I worry about my life? When you come to my rescue a thousand times, every other voice it is a lie. God provides, God provides in ways I can't explain and can't deny. The little that I have, He multiplies. Just when I feel He won't show up on time, God provides. He'll come through when the clouds of doubt rain down on test everything you thought you knew. Now you finally see what God can do. So, my people, now here, now we draw the curtain for today's program. We thank our pastor for everything when he don't tell us about prayer. Now we don't learn say we must get faith. Faith now something where we go get as we they read the bible. not only say we go read the bible we go believe wetin we dey read for inside the bible e no get any of us today wey no get something wey we want make god do for us but if we go get anything from god we must get faith sometimes the problem wey we dey get for this matter be say we no dey fit trust god as we suppose to trust god we no dey fit trust god as god want make we trust am when we plant something for our farm we dey wait we go dey go there every day dey clear am dey wait for the time when the thing wey we plant go bring the food wey we go chop when woman get belle we go wait we no dey hurry say ah ah this belle e never big reach the pikin no dey come outside we dey wait because we know say e get time when that pikin go come outside but when we pray we no dey fit wait jehovah sharp sharp na we dey find faith na the trust wey know say god know pass we and we go wait for god na im be faith see abraham he know say god no dey take human being for sacrifice so he tell his servant dem say me and my pikin we dey go do sacrifice we too go come back when the pikin say where the goat wey dem wan take do the sacrifice he say no worry god go provide goat for himself na that be the kind faith wey we dey talk so wetin make abraham get that kind faith He know the word of god He know wetin god want He know wetin god no want now you say you be christian you know wetin god want you dey gree read the bible every day make you know wetin god want here don dey one end again o oh, brother, sister if you never give jesus your life take this time give am your life if you say you don get your life take this time serious for this christianity jesus go come o oh. i pray say when he come we no go dey lost we no do today own pastor tomorrow we go come with another program remember to join us until that time may god bless you and keep you in jesus name amen. our address na awro studio annex po box eighty-four dsc post office warri delta state nigeria i go take am again the address na AWRO Studio Annex, P.O. Box eighty 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na three eight five. Make I take am again Zero zero nine six six six four five three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awrnigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you.